Eni Radio Izwi Amerik. ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabanukije shuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa gatatu itariki zitandatu z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikro muri kumwe nanje fide niyongabo abadepite batandatu bo mu nama nshingamateka y'ubwongereza bandikiye perezida w'u rwanda paul kagame bamusaba irekurwa rya general frank rusagara na muramu we colonel tom byabagamba nuko igihe mama yari arwaye yandikira perezida na British komishona mu rwanda babasaba ko bakwemerera papa ko apfugisha mama atarapfa arabangira uyu ni veronica shandari umukobwa wa general frank rusagara apfunganywe na muramu we colonel tom byabagamba yumvikanisha akababaro yatewe n'uko umuryango wasabye ubutegetsi bw'u rwanda kwemerera ko general rusagara yovugana n'umugore wiwe mama wabo imbere y'uko yitaba imana bukabangira ishyirahamwe riharanira ubwigenge bw'ikiremwamuntu amnesty international isaba ubutungane bw'uburundi kurekura abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umushoferi wabo yamara imbere yuko dushika kuri aya makuru tubanze dutege amatwi mugenzi wacu aloyisi bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino dufitiye muri aka kanya aloyisi urakoze fidel turahera muyavugwa mu karere umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri uganda kiza besirye avuga ko igipolisi camuteye ku munsi wa mbere aho yariko aragerageza kwitabira ihimbazwa ry'umunsi w'ivuka ry'umugambwe wabo forum for democratic change fdc mu mfunyafunyo y'icongereza kiza besije yavuze ko icyo gitero cy'igipolisi cyari cyateguwe besije hamwe n'abandi babiri bari kumwe mu modokari bagirizwa gutunganya ikoraniro ritemewe n'amategeko ibirabuzwa ryiwe risa n'irizotera amakenga mu baharanira uburenganzira bwa muntu bakeka ko leta ishobora guhungabanya amakoraniro y'abatavuga rumwe nayo na nyaburya museveni ashobora kuzokwitoreza ikindi kiringo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abategetsi bajejwe ibisata by'umutekano muri leta z'ubumwe za amerika baragabisha ko abansi ba amerika bashobora kugerageza guhungabanya amatora yimirije mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mu itangazo bashikirije hamwe ejo ku munsi wa kabiri abo bategetsi b'ibigo ndwi bijejwe umutekano birimwo ubushikiranganji bwo kwivuna abansi hamwe n'ibiro by'inyamiramabi fbi bakeka ibihugu by'uburusiya ubushinwa hamwe na irani ariko bavuga ko atabyemeza biragaragara bararonka muri iki gihe byo kujuragiza imitima y'abanyamerika bazokwitabira amatora ku bw'abo bategetsi naho perezida trump agihakana bavuga ko iperereza ry'uburusiya ari ryo riri inyuma yo guhungabanya amaordinateri y'abademokrate hari mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu no kuvogera itumatumanako ry'amakuru ryabo mu gihe bari ko bitegurira amatora sentare nkuru ya israeli yaremeje ingingo ya leta yo kwirukana mu gihugu urongoye ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa muntu human rights watch muri ako karere iyo ngingo yafashwe ejo kuwa kabiri kandi bubaye ubwa mbere israeli yirukana umunyamahanga yagiriza gushyigikira ihungabanywa ry'igihugu mu guharanira agateka k'abanyepalestina omar shakire ni umunyamerika akaba yahawe iminsi mirongo ibiri kuzoba yavuye muri israeli israeli human rights watch yashikirije ko yaba shakire canke iryo shirahamwe ryiwe ubwaryo atabahamagariye kubiba imbuto y'imigumuko muri ico gihugu ca israeli perezida wa shiri sebastiano pinela yashikirije ejo kuwa kabiri ko atariko aratanga imihoho ku butegetsi n'aho imyiyerekano y'abarwanya ubusumbasumbane n'ubukene mu gihugu ikibandanya iyo myiyerekano yinjiye mu ndwi igira gatatu imaze guhitana ubuzima bw'abanyagihugu mirongo ibiri nk'uko bishikirizwa n'abajejwe umutekano mu kiganiro yahaye radiyo bbc yo mu bwongereza uwo mugwizatunga aremera ko afise uruhara mu ngorane ziri mu gihugu ariko ko atari we wenyine yokwegekwa ko ibibazo bimaze imyaka mirongo itatu abari muri iyo myiyerekano barongeye gutana mu mitwe n'abajejwe umutekano ejo ku munsi wa kabiri iyi myiyerekano ikaba yatumye leta ihagarika kwakira amanama mpuzamakungu ku butunzi hamwe n'inama y'ibidukikije yari ategekanijwe kubera muri ico gihugu ca shiri perezida wa donald trump wa amerika yashikirije ko imirwi ikora urudandazwa rw'ibiyayuramutwe ikwiye kuzimanganywa ku isi yose ni nyuma y'aho abakekwa kuba muri iyo mirwi bagandaguriye abanyamerika icenda bagizwe n'abagore hamwe n'abana mu buraruko bw'igihugu ca mexique perezida trump yatangaje ko nimba mexique ikeneye ko amerika iyifasha muri iki gikorwa ko amerika yiteguye guhanagura icyo yise ibihume mu mwanya muto ariko perezida wa mexique andres manuel lopez obrado yaranse iyo mfashanyo ya trump avuga ko amaleta yamutanguriye nayo yagerageje gukoresha ingufu za gisirikare ariko nta cyahindutse abo bantu bishwe bari abo umuryango witwa rebarone abawugize bakaba bari mu idini ry'abamormo abarwanya nabo abarwanyi ba al-shababu muri israeli nabo barasohoye video ku nshuro ya mbere yerekana umukuru wabo abu ubaida iyo video yasowe ejo ku munsi wa kabiri ikaba yerekana ubaida ari mu nama y'abarwanyi ba al-shababu mu ishyamba hari imbere yaho bananiriwe mu gitero bagavye ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kw'icenda ibaridogle ku kambi ikoreshwa n'abasirikare ba amerika muri ico gihugu ca somaliya amerika yatanze agashimwe k'imiliyoni zitandatu z'amadolari y'abanyamerika kuzotanga amakuru azotuma ubaida afatwa agarengutswa imbere y'ubutungane
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini abadepite batandatu bo mu nama nshingamateka y'ubwongereza basaba perezida w'u rwanda paul kagame kurekura abaofisiye bakuru babiri general frank rusagara na colonel tom byabagamba inkuru idonido na venuste nshimiyimana akorera mu biro by'ijwi rya amerika i londres mu bwongereza mw'ibaruwa banditse abo badepite uko ari batandatu barangajwe imbere na baronese de suza wigeze no kuyobora sena y'ubwongereza bagaragarije perezida kagame ko batewe impungenge no kubona general frank rusagara na colonel tom byabagamba bakomeje gufungwa bamwibukije ko abo bagabo bombi bahesheje u rwanda ishema mu mirimo bakoze bibukije kandi ko ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa gatatu muri bibiri na cumi na gatandatu ariho bahamwe n'ibyaha bari bakurikiranyweho gukwirakwiza impuha zigamije kwangisha rubanda ubutegetsi no kugambirira guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda kuri ibyo byaha nk'uko byibutswa n'abadepite b'abongereza hiyongeraho guhisha nkana ibimenyetso byagombye gufasha ubugenzacyaha kimwe n'icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu Colonel Tom Byabagamba akurikira banyuranyweho abo badepite kandi banibutsa ko nubwo frank rusagara yari umusivile bitabujije ko yaciriwe urubanza n'urukiko rwa gisirikare bombi bakatiwe imyaka makumyabiri y'igifungo kuri generali rusagara na makumyabiri n'umwe kuri koroneli byabagamba hakiyongeraho kwamburwa impeta za gisirikare aho hari mu rwego rwa mbere mu rukiko rukuru rwa gisirikare aha rero ni naho abadepite b'abongereza bahera babwira perezida paul kagame bati turi mu bishimira iterambere ry'u rwanda muri iyi myaka isaga mirongo itatu ishize cyane cyane intambwe yatewe mu kubaka u rwanda rwa bose ntawuhejwe bongeraho bati ariko dutewe impungenge no kubona urukiko rwarahaye ibihano bidafite aho bihuriye n'ibyaha ku bantu bigaragara ko bafite ibibazo by'ubuzima ibaruwa y'abo badepite yungamo iti duhereye ku mpamvu z'ubumuntu dusanga general rusagara na colonel byabagamba bakwiye kurekurwa kubera ko gukomeza kubafunga kandi bafite indwara bagombye kuba bivuriza hanze bibongerera ubumuga bibutsa perezida w'u rwanda ko general frank rusagara yagize ibyago agapfusha umufasha we ari muri gereza abana bagasigara bonyine bakaba batifuza kubona umubyeyi wabo akomeje gutikirira muri gereza ibyaha byose frank rusagara na tom byabagamba baregwa byose barabihakana bakavuga ko bishingiye kuri politiki kuko bumvikanisha ko bazira ababo bahunze batagicana uwaka n'ubutegetsi bw'u rwanda urubanza rwabo rwashojwe mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka rukaba ruzasomwa mu cyumweru gitaha ku itariki ya cumi na gatanu mu ibaruwa yabo abadepite b'abongereza baragira bati kurekura frank rusagara na tome byabagamba bizagaragariza u rwanda ndetse n'amahanga yose ko u rwanda rugirira impuhwe abagororwa barwaye kandi bafunzwe igihe kirekire u rwanda ruri mu muryango wa commonwealth uhuriweho n'ibihugu mirongo itanu na bitatu bivuga ururimi rw'icyongereza mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu uwo muryango wemeje amahame ngenderwaho cata mu izina ry'abaturage bawo asaba buri gihugu kiwugize kubahiriza amahame ya demokarasi uburenganzira bwa kiremwa muntu kwishyura ukizana no kutaniga mu ijambo ndetse no gushimangira ubutegetsi bugendera ku mategeko muri iki gihe u rwanda ruri mu myiteguro yo kwakira umwaka utaha mu kwezi kwa gatandatu inama ya makumyabiri na gatandatu y'abakuru b'ibihugu n'aba za leta z'uwo muryango nibutse kandi ko mu kwezi kwa cumi n'abiri muri bibiri na cumi na karindwi akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe abafunzwe bazira akamama kari kemeje ko general frank rusagara na colonel tom byabagamba bafashwe mu buryo budakurikije amategeko mpuzamahanga bityo kasabye ko barekurwa si ubwa mbere kandi abanyamahanga basaba leta y'u rwanda kurekura imfungwa za politiki mu kwezi kwa cyenda uwo mwaka ushize abanyarwanda kizito mihigo na victoire ingabire bari bafunze barekuwe bahawe imbabazi na perezida w'u rwanda naho umunyapolitiki diane shima rwigara n'umubyeyi we adeline rwigara barekuwe by'agateganyo mu kwezi kwa cumi muri bibiri na cumi n'umunani nyuma mu kwezi kwa cumi n'abiri urukiko rukuru rubagira bere venuste nshimimana ijwi ry'amerika londres tukivuga kuri iyi nkuru mugenzi wacu venuste nshimiyimana yashoboye kuvugana n'umukobwa wa general frank rusagara veronica shandari nawe aba mu bwongereza kuri icyo kibazo kuri telefone uri kumwe n'umukobwa wa general frank rusagara veronica shandari kaze neza ku ijwi ry'amerika ntabwo mwiriwe amakuru yanyu ni meza bariya badepite bamenye gute ikibazo cya papa wawe ndetse n'icya so wanyu papa na uncle tom bahagariwe na organization yitwa freedom now ikorera muri amerika n'ahangaha bafasha abafungwa ku isi hose cyane cyane abari political cyangwa conscious prisoners Mhm.
so nibo bafashije kwandikira aba badepite ariko nanjye umwe ni mp wanjye witwa dr matthew offord undi witwa rosie duffield mp wa musaza wanjye muto twarabaprochinze tubasobanurira ikibazo cyane cyane ko barwaye kandi tutizera amaherezo ya ya court kandi bashize igihe kinini bafungiwe mu kato uretse bariya badepite b'abongereza hari abandi bantu mwitabaje bo mu bindi bihugu kugira ngo bashobore ku kubafasha kugera ku cyo mwifuza yego umwaka ushize habaye congressional hearing yo kuri human rights ya tom lantos commission nagize amahirwe yo kuvugira yo mvugira ku bibazo famili yanjye irimo gucamo human rights violations zirimo kuba mu rwanda ko atari famili yanjye gusa ariko hari n'abandi aho ngaho twa- nabonye na opportunity yo kubona n'abandi aba senators n'aba congressmen muri amerika ariko n'ikindi ni uko muri ibihumbi bibiri na cumi na karindwi un yakoze report yandikira ko aba bantu bafungiwe bitemerewe n'amategeko mpuzamahanga yes. babasaba kuba released none ndumva mwagiye muri amerika muvugana n'ibihugu binyuranye ariko se hari ibihugu uh, yenda byaba bigize nk'umuryango wa commonwealth uhuriwemo n'u rwanda mwaba mwaritabaje kugira ngo rushobore kubagereraho mutigerera rubasabire yuko ababyeyi banyu barekurwa yego ba mp nabo ikintu twabasabye ni uku ni ukubaza foreign and commonwealth office ko hari human rights violations uh, zihari cyane cyane bijyanye na papa na uncle mbese magingo aya mushobora kuvugana n'ababyeyi banyu ubwo burenganzira bwo murabubona murabavugisha oya ntabwo ubwo burenganzira turabugira tutigeze tunabugira papa tumuheruka mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu duheruka no kuvugana nawe umunsi yafunzwe tariki cumi na karindwi umwaka z'ukwezi kwa munani cumi ibihumbi bibiri na cumi na kane twaherukanye kuvugana nawe umunsi wari ushize kuko yari basiteyi yari ariko se mwigeze nk'abana muvuga muti reka twandikire undi muwanko mukuru twandikire nka perezida wa repubulika natwe aratuzi tumubwire ko nk'abana twifuza kuvugana na papa wacu icyo mwigeze mugitekereza
ikintu cyabaye numva ntabwo naciwe n'intege cyangwa twaciwe n'intege ni uko igihe mama yari arwaye yaba yadmitted muri hospice hospice naho ujya hari iminsi ya nyuma isigaye hospice yandikira yandikira perezida na through british high commissioner mu rwanda babasaba ko bakwemerera papa ko avugisha mama atarapfa arabanjira navuga hari ikintu cy'igisebe ariko maybe nayo ni iyindi ruti twagerageza ko batwemerera kuvugana n'ababyeyi bacu ariko hari icyo kintu cyatumye ducika intege cyane kuko icyo kintu cyo kwangira papa kuvugisha mama ari mu minsi ye ya nyuma ya cyari kibabaza cyane veronica shandari ndagushimiye cyane ko waje ku ijwi ry'amerika yego mwakoze cyane
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
mubandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ishyirahamwe riharanira ubwigenge bw'ikiremwa muntu amnesty international risaba ubutungane bw'uburundi kurekura abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru cigenge iwacu n'umushoferi wabo iryo shyirahamwe rivuga ko bazira umwuga wabo naho umushikirizamanza kizigenza aherutse gushikiriza ko badakurikiranwa nk'abamenyeshamakuru yaroje wirikaneza dufite ibindi kuri iyi nkuru aganira n'ijwi rya amerika umushakashatsi ku bibazo by'uburundi n'u rwanda muri amnesty international hashen colson yavuze ko ishyirahamwe akorera risanzwe rihanira ubwigenge bwa kiremwamuntu ryatunguwe rwose n'ihagarikwa hamwe n'ifungwa ry'abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu hamwe n'umushoferi wabo asigura ko akazi bariko barakora ari umwuga bemerewe n'amategeko y'igihugu D'après les informations que nous avons, le travail qu'ils étaient en train de faire, c'est exactement le travail qu'il faut attendre des journalistes.
amakuru dufise ni uko igikorwa bariko barakora ari ico kwitega ku munyamakuru wese ni igikorwa c'iteka co kurondera amakuru ku rubuga kwirabira ubwawe ivyabaye hanyuma ugaha abantu inkuru itohoje abantu barafise uburenganzira bwo kumenya amakuru kandi bariko bakora ico gikorwa gihambaye co kubibamenyesha ku munsi wa kane w'indwi uheze umushikirizamanza kizigenza wa repubulika yavuze ko abamenyesha amakuru b'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umushoferi wabo batafashwe hisunzwe ko ari abamenyeshamakuru mu itangazo yasohoye silvestre nyandwi yasiguye ko ibyaha bakurikiranwako babibazwa nk'uwundi muntu wese ku giti cy'umwe umwe muri amnesty international basanga ibi bitagira ishingiro Oui, nous avons vu le communiqué de presse euh, du procureur général de la République disant niko twarabonye itangazo ry'umushikirizamanza kizigenza rivuga ko abahagaritswe batafashwe nk'abanyamakuru ariko iryo tangazo nyene rikomeza ryerekana ivyo baregwa ku bwacu rero ivyo bagirizwa biboneka neza ko bifatiye ku bikorwa vy'umunyamakuru ntidutahura ukuntu bovuga ngo ntibafashwe nk'abanyamakuru twibaza ko ifatwa ryabo ryatewe n'ubushake bwo gucunga inkuru zishobora kumenyekana ku biba mu Burundi ubu tumaze imyaka tubibona ingene itangazamakuru ricungerwa ibinyamakuru vyigenga vyarasambuwe abamenyesha amakuru barirukanwa abahanira agateka kazina muntu barahunga igihugu twarabonye ko ibisata mpuzamakungu amaradiyo mpuzamakungu nka BBC n'ijwi rya Amerika umugwi w'amatohoza wa ONU leta idashaka ko bakorera ku rubuga ibi vyose n'ifatwa ry'abamenyesha amakuru vyerekana neza ko leta ishaka gucungera inkuru zose ku biba mu gihugu Mais tu veux contrôler toutes les informations sur ce qui se passe dans le pays.
hagati aho abashingwamanza bunganira abamenyesha amakuru n'umushoferi wabo kuri uyu wa mbere ku muhingamo barungururije ingingo ya sentare nkuru ya bubanza yo kubagumiza mu munyororo metre clement leta irakiza umwe mu babunganira yavuze ico biteze inyuma yo guha ibirego umucamanza w'iyungururizo muri sentare isubiramwo imanza ya ntahangwa mu buraruko bwa bujumbura icyo bisigura ni uko twituye umucamanza w'iyungururizo kugira ngo ashobore wewe gukosora ingingo twaneguye kuko twungururije ingingo ya sentare nkuru y'igihugu ya bubanza yabagumije mu munyororo ko twari twasabye yuko eh, iyo barekura na cyane cyane ko bagifatwa umushikirizamanza yabapfunze atararonka by'ukuri ibyemezo bikwiye nk'uko amategeko abitegekanya kugira ngo ashobore kubara bagume rero twaraburanye mu ntayo y'umwiherero turerekana yuko by'ukuri abo bantu bakwiye kwidegembya nimba ari ico ubutungane bwoshishikara bubakurikirana ko mugabo bukabakurikirana kwidegembya kuko dufatiye ku byo umushikirizamanza ariko arabagiriza n'ibyo yariko aratanga nk'ibyemezo twarabona ko bidakwiye nk'uko amategeko abivuga none rero duhejeje kwitura umucamanza w'iyungururizo mbere ya sentare isubiramwo imanza ya ntahanga turizera yuko eh, azokosora agafata ingingo yo kubarekura ingingo izova muri sentare isubiramwo imanza ya ntahangwa ishobora kuba ari ingingo izoba ibatezuriye ivyo tuzobikenguruka ariko bishitse sentare isubiramwo imanza ya ntahangwa igafata inkingingi ihejeje gufatwa na sentare nkuru y'igihugu ya bubanza ico gihe tuzoshishikara dusaba yuko bahama duhamagagwa mu ntaye y'icese kugira ngo tuburane mu idonido kuko nico kizoba gisigaye turizera rero yuko tutazoshika hiye mu kurindira inyishu nikolson asanga hari n'ikindi kintu giteye amakenga kurusha Cela nous préoccupe beaucoup euh, que ça se passe euh, juste quelques mois avant les élections de 2020. Euh, il nous semble que cela s'est ibi bituraje ishinga kubona biba amezi make imbere y'amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bimeze nk'urukurikirane rw'ibyabaye kuva haduka indyane mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nta gahengwe namba ahubwo ivy'ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro biguma vyunyuka biteye ubwoba kubona iriburabuzwa rishasha ry'ubwo bwigenge hamwe n'ubw'itangazamakuru iminsi mike imbere y'amatora dusaba ubutungane bw'uburundi gukora akazi kabwo neza nta tegeko na rimwe ibi vyagirije ibishingiyeko comme il faut. Il n'y a pas de base légale pour ces accusations.
abanyamakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umudereva wabo haheze indwi zibiri bafashwe bari baroye muri komine musigati intara ya bubanza mu burengero gukora ku nkuru yo gutana mu mitwe hagati y'abantu bitwaje ibigwanisho n'inzego z'umutekano icyariho c'umushikirizamanza muri iyo ntara bafungiwemwo yabagirije gukorana n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu eroje burikaneza nairobi ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemo mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza congress inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika umutwe w'abadepite ikomeje kumva abatangabuhamya mu rwego rw'amaperereza kuri perezida donald trump wo mu ishyaka ry'abarepublikani abademokarate bamurega gutatira indahiro ye y'umukuru w'igihugu amaperereza ashobora kugusha ku kirego impeachment mu cyongereza umutwe w'abadepite ushobora gushyikiriza umutwe wa sena ya congress si ubwa mbere nyamara abademokarate bagerageje gukurikirana perezida trump mu kwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na cumi na karindwi hasigaye iminsi mike cyane gusa kugira ngo perezida trump yimikwe imiryango ibiri yigenga free speech for people na roots action yafunguye urubuga rwa interineti rwitwa impeach donald trump now akadomo org ni nko kuvuga ngo turege donald trump aka kanya muri sena rugamije gukusanya abantu bashyigikiye ikirego uru rubuga ruvuga ko perezida trump akora ibinyuranyije n'itegeko nshinga kuko atigeze areka umutungo we urimo amahoteli ahenze abahanga bavuga ko perezida trump aramutse akomeje kwinjiza amafaranga mu mufuka we aturutse ku mutungo we bwite byaba koko binyuranyije n'itegeko nshinga ribuza umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika kwakira impano z'abayobozi b'amahanga mu magambo make byaba bivuze ko akoresha umwanya we kugira ngo yigwizeho umutungo urubuga impeach donald trump now akadomo org ruracyafunguye kuva rero mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi nk'uko rubigaragaza rumaze kubona abantu barenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana ane bashaka ko umutwe w'abadepite wa congress utanga ikirego impeachment muri sena uretse uru rubuga mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi kandi abadepite babiri b'abademokarate banditse umushinga w'umwanzuro usaba impeachment kuri trump bamuregaga kubangamira ubutabera icyo gihe umutwe w'abadepite wa congress wari wiganjemo abo mu ishyaka ry'abarepublikani rya perezida trump abadepite 364 barawanze utorwa n'abadepite 58 gusa bityo uba uburiyemo ijwi rya amerika amatora yo mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani yahaye abademokarate ubwiganze mu mutwe w'abadepite bahise batangiza amaperereza menshi kuri perezida trump ku birebana n'imikorere ye imari ye ku giti cye no kubangamira inyungu n'umutekano by'igihugu kuva mu kwa mbere k'uyu mwaka kugera mu kwa cyenda gushize abadepite batandukanye b'abademokarate batanze ku giti cyabo imishinga y'imyanzuro byibura itanu basaba impeachment muri rusange barega perezida trump ko adashoboye akazi yatorewe ko ari umuhezanguni wanga abantu bo mu yandi moko atari ay'abazungu no mu yandi madini atari ay'abakristo iyi mishinga n'imyanzuro yose ntacyo yagezeho kugeza ubwo nancy pelosi atangarije ku itariki ya makumyabiri na kane y'ukwezi kwa cyenda gushize ko umutwe w'abadepite ayoboye watangiye amaperereza yawo bwite ku mugaragaro aya yatewe n'umukozi wo hejuru wo mu nzego z'igihugu zishinzwe ubutasi wateje ubwega ko perezida trump yasabye mugenzi we wa ukraine gukora nketi za ruswa ku munyapolitiki w'umunyamerika wo mu ishyaka ry'abademokarate joe biden abatavuga rumwe na perezida trump bemeza ko iri ari ishyano rishobora gutuma aregwa muri sena akaburanishwa yatsindwa agakurwa ku butegetsi yatsinda rero akabugumaho birumvikana nibyo umutwe w'abadepite umaze ukwezi ukora by'umwihariko wumva abatangabuhamya batandukanye nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama
nshuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi ntimutangwe kubandanya mutwumviriza mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.